turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi n'ikaze makuru n'ibiganiro vya kino gitondo mugiye gushikirizwa na jwe diane ninahazwe mu kanya tukabihera ku makuru agezweho irya nino ku isi abajejwe ivy'ubwato mu butaliyano batangaza ko ejo kwa mungu batoye ibiziga bitanu vy'abimukira batabara abarenga amajana atandatu na mirongo irindwi bari mu bwato bwo kuroba mw'ibahari rya mediterane ku ruhande rwa libiya icahitanye abo bantu batanu gushika ino saha ntikiramenyekana gusa abajeje gucungera umutekano mu mazi bavuze ko hari abari bahamagaye batabariza umugore bari bavuze ko arwaye bibukije kandi ko abashumata bagwa barimwo ababa bariko bagerageza kwinjira ku mugabane wa buraya bavuye ku afurika aho ahanini baba bahunga ubuzima bubi amashirahamwe akorera mu vy'ubutabazi ku mugabane wa buraya nayo yemeza ko ejo nyene kwa mungu yatabaye abandi bimukira barenga amajana atanu bari mu bwato butandukanye n'ubwo bwarimwo abapfuye abatabawe bose bajanywe mu bisagara vya calabria na sicile mu butaliyano amashirahamwe y'abagiraneza bo mu budagi nayo nyene yemeje ko ejo kwa mungu yatabaye abagera ku majana ane na mirongo ine na bane bariko bagerageza kujabuka ibahari ya mediterane nyene ishamwe sos mediterane ryo ryatabaye ababa mirongo icenda barimwo abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani bagera kuri mirongo itanu n'indwi abana bari bonyene ata abavyeyi babo bari kumwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubutaliyano bumaze kwakira abimukira binjira muri ubu buryo barenga ibihumbi mirongo itatu na bine onu ikavuga ko ibi biharuro biri hasi cane ugeranije n'ivyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu naho biri uko yamara abamaze kuburirwa irengero canke abatowe ari biziga nibo benshi ugeranije no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu onu abo ivuga ko yamenye kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bagera ku gihumbi kimwe n'amajana abiri na mirongo itatu na bane tukivuga ku vyabimukira ku mugabane wa buraya abakandida babiri bariko bahiganirwa kuja mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza batangaje ko imigambi yabo ya mbere irimwo uguhangana n'abimukira baca mu nzira zinyuranye n'amategeko uko ari babiri bose bemeje ko bashigikiye umugambi wa leta y'ubwongereza wo kurungika bamwe mu bimukira mu rwanda rishi sunak yahoze ari umushikiranganji w'ubutunzi na lise trus umushikiranganji w'imigenderanire y'ubwongereza n'ayandi makungu nibo bariko bahiganira intebe y'umushikiranganji wa mbere mu bwongereza ni nyuma y'aho boris johnson yeguye trus ahabwa amahirwe menshi yo kuzosubira johnson yavuze ko azoshimikira cane ku gukorana imigambi itandukanye n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere birimwo u rwanda yongere yongereze inteko zicungera umutekano w'imbibe kugera ku bice mirongo ibiri kw'ijana ejo rya amerika turabandanya n'amakuru agezweho hirya nino ku isi liberiya yemeje ko abanyagihugu bayo bashobora kugira ubwenegihugu bw'ikindi gihugu hari haheze imyaka n'imyaka umunyagihugu wa liberiya atemererwa gutunga ubwenegihugu bw'ikindi gihugu ni ingingo abatari bake ariko bakomeje kwita iy'agahemo kuko benshi mu bategetsi b'ico gihugu bafise ubwenegihugu bwa amerika itegeko rishasha rya liberiya naho ryemerera umunyagihugu w'ico gihugu kugira ubundi bwenegihugu riratomora ko uzoba afise ubwenegihugu bwa kabiri atazokwemererwa kuja mu mabanga amwamwe y'igihugu muri yo harimwo nko kuba perezida w'igihugu kuba umushikiranganji ajeje ubutunzi umukuru wa banki y'igihugu amabanga habarizwamo ivy'umutekano w'igihugu n'ivy'ubutungane uzo kwifuza kwitoza mu kibanza ca perezida itegeko rishasha rya liberiya ritomura ko ategerezwa kwemera guheba ubwenegihugu bw'ikindi gihugu n'imiburiburi umwaka umwe imbere y'uko atanga kandidaturi yiwe mu murwi utunganya amatora muri liberiya umwungere wa ekleziya katolika papa francisco hari mu rugendo mu gihugu ca canada itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ryavuze ko hari amahirwe menshi ko papa francisco asaba ikigongwe ku bwicanyi bwakorewe abasangwa butaka bo muri ico gihugu biga ku mashure y'indaro yegukira ekleziya katolika umurwi w'igihugu ujejwe ukuri n'ukunyuranisha muri canada wavuze ko ubwicanyi bwakorewe abasangwa butaka biga ku mashuri ya ekleziya katolika muri canada hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana umunani n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda ari jenoside ishingiye ku mico n'akaranga muri ico kiringo leta ya canada yarungitse abana bagera ku bihumbi ijana na mirongo itanu mu mashure y'indaro ijana na mirongo itatu n'icenda yegukira ekleziya katolika abana b'abasangwabutaka n'abavutse ku bavyeyi badasangiye urukoba barungikwa ico gihe muri ayo mashure nta burenganzira bwo kuvugisha imiryango yabo baba bafise reka nta n'uburenganzira bwo kuvuga indimi kavukire zabo bagira amatohoza yerekanye ko benshi mu bapfuye harimwo abafashwe ku nguvu n'abatwara ibigo bigamwo canke ababigisha abishwe urw'agashinyaguro n'ayandi mabi tuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri c'ano makuru abanyagihugu baba ibweyeye mu karere ka rusizi kari mu burengerazuba bw'u rwanda basaba kuronswa imodoka rusangi ibunguruza imwe rudende bari bararonkejwe mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda nta rugendo igikorerayo ko nk'ungubu biragoye kuba wa- wahaguruka inanga ujya nka za pindura ujya za kigali ni urugendo rukomeye cyane ubisanga moto ni ibihumbi icumi iyo imvura iguye cumi na bitanu ni amafaranga menshi cyane ubwo rero urabyumva ntabwo twatera imbere tutarabona imodoka yabidufashamo aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu bweyeye umurenge ubarizwamwo abanyagihugu bagera ku bihumbi mirongo ibiri muri ano makuru turaza kubumvisha ingene abanyagihugu b'ibunagana babanye n'abagwanyi ba m23 haheze ukwezi bigaruriye ico gisagara ca kongo gihana urubibe na uganda tubafitiye n'amakuru agezweho mu gisata c'imikino na sport amakuru yacu reka tuyahereye mu rwanda aho abanyagihugu babaye ibweyeye turi mu karere ka rusizi kari mu burengerazuba bw'u rwanda basaba inzego z'ubutegetsi kubakura mu bwigunge bwo kutagenderanira n'ibindi bice vy'u rwanda abavuganye n'ijwi rya amerika basigura ko aho baba atamodoka rusange zitwara ingenzi zihashika bakemeza ko iki kibazo kidindiza iterambere ryabo umenyesha amakuru wacu temistokle mutijima adushikana ibweyeye biciye muri ino nkuru yaduteguriye ku baturage hafi ibihumbi makumyabiri bweyeye ni umurenge usa n'uwihariye mu miterere ugereranyije n'irigize akarere ka rusizi igice kinini cyawo gikora ku ishyamba rya nyungwe mu gihe ahandi uhana imbibi n'igihugu cy'u burundi mbere y'uko imibanire y'u rwanda n'iki gihugu gituranyi izamo agatotsi mu bihumbi bibiri na cumi n'itanu abawutuye boroherwaga no guhahirana n'abaturanyi babo bo muri komini babayeho mu burundi kuruta mu yindi mirenge ya rusizi iya nyamasheke cyangwa se iya nyamagabe ibarwa nk'ibari hafi ku ruhande rw'u rwanda aho twahahiraga ni i burundi nk'uko mwabivuze harafunze mbo hanyuma ahandi duhahira ni kure ibyo byongera rero ibyo umuntu asohora kugira ngo abashe kubona ibyo yifuza kubona ku isoko noneho rero ibyo nabyo bihita bigira ingaruka ku miryango ituye hano kuko nimba umuntu yari afite wenda ibihumbi byiwe icumi yavuga ko bishobora guhaza umuryango we a- ari hano iyo hajeho impamvu za tike agahahira kure nabyo biba ikibazo nyinshi muri serivisi yaba iz'ubuvuzi bwisumbuye ku butangirwa ku kigo nderabuzima iz'ubucuruzi n'ubuhahirane ubu aba baturage ba bweyeye barazishakira muri bya bice byamye bibari kure umuhanda pindura bweyeye w'ibirometero bisaga mirongo itatu uca rwagati mu ishyamba rya nyungwe niwo wifashishwa muri izo ngendo ariko kandi aha nta modoka zitwara abagenzi mu buryo rusange zihaba bituma ikiguzi cyo gusohoka ha bweyeye ujya ahandi gihanitse ko nk'ungubu biragoye kuba wa- wahaguruka inanga ujya nka za pindura ujya za kigali ni urugendo rukomeye cyane gutega moto ari ibihumbi bigera muri bitandatu birindwi twebwe tugira ikibazo cyo kuva hano bweyeye tugera kamembe amatike abagoye moto baduca ibihumbi birindwi ibihumbi icumi kugera pindura ugasanga ntabwo wabona ukuntu ukora bizinesi yawe ubisanga moto ni ibihumbi icumi iyo imvura iguye cumi na bitanu ni amafaranga menshi cyane ubwo rero urabyumva ntabwo twatera imbere tutarabona imodoka yabidufashamo mu kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda aba baturage bari bahawe imodoka imwe rukumbi yabahuzaga n'umujyi wa kamembe yahakoraga ingendo enye mu cyumweru icyakora bavuga ko iyo yakoze igihe gito igahagarara bagasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka zikabakura muri ubwo bwigunge ubuyobozi twebwe twumva twabisaba yuko baduha imodoka ikajya itusayidira ikatujyana ikatugeza nk'ipindura nk'uri kujya i kigali cyangwa se ukajya kwa muganga se utiriwe utegatega mwadukora ubuvugizi iyo modoka tukongera tukayibona uburyo natwe twabona uko dukora bizinesi yacu tujya kamembe kuko upaka Burundi hano urafunze inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zivuga ko ihagarikwa ry'iyo modoka ryatewe n'imiterere y'umuhanda utari ukoze bwana kibirigani seti utegeka rusizi akizeza ko imirimo y'ikorwa ryawo ubu yatangiye nisozwa ubwo buryo buzasubizwaho byaba bihagaze kubera umuhanda mwabonye ko uriya muhanda ntabwo uri nyabagendwa ni umuhanda urimo ukorwa kandi twahuye abawukora kugira ngo wihutishwe biragaragara ko taransiporo ihenze icyo nacyo turakizi kandi biri mu bintu byihutirwa cyane nta nubwo ari iyo modoka gusa twumva n'umuhanda nimara kuzura tuzakora ubuvugizi haboneke n'izo za ritiko bavugaga nk'uko zagitamba ibyakemutse uretse ubwigunge bushingiye ku kutoroherwa no kugenderana n'ibindi bice by'igihugu aha mu bweyeye haracyagaragara ikibazo cy'ihuzanzira rya telefone ridakora mu bice bimwe by'uwo murenge bitorohereza abahatuye mu itumanaho abo bakavuga ko kenshi ibyo byagiye bituma mu bihe by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FLN batabasha kuburirana no gutabaza inzego z'umutekano mu gihe gikwiye Temistokle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda Temistokle Mutijima urakenuye haraheze ukwezi kurenga gato abarwanyi ba M23 bigaruriye igisagara ca Bunagana kiri muri Republika Demokarasi ya Kongo inyuma yo kwigarurira ico gisagara gihana urubibe na Uganda abarwanyi ba M23 bahamagariye abahungiye muri Uganda gusubira mu ngo zabo ejo rya Amerika ryifuje kumenya uko ubuzima bwifashe muri ako gace kari mu minwe ya M23 gutyo irungikayo mugenzi wacu Ignatius Bahizi reka tubwire uko yabisanze
urwo ni urujya n'uruza rw'impunzi z'abanyekongo aha ku mupaka wa bunagana ubwo niko byirirwa abanyekongo bamwe binjira abandi basohoka mu gihugu bikoreye ibyo kurya mbere aha wasangaga haparitse amakamyo menshi atwaye imizigo ategereje kwinjira muri kongo n'urujya n'uruza rw'abantu nk'uko bisanzwe ku mipaka ariko ubu ni ahantu hatuje ibiro bya leta ku ruhande rwa uganda birafunze nta bagenzi cyangwa imizigo irenga ku mpande zombi nyamara ikigaragara neza ni abanyekongo barara ku ruhande rwa uganda bakaja muri kongo buri gitondo gukusanya ibiryo bakagaruka muri uganda nimugoroba ariko hari abandi bake bumvise ibyo mventuro yabasabye ni uko basubira mu byabo naganire na bamwe muri bo ku kuntu bafatwa n'inyeshyamba za mventura igihe cyose bari ku butaka bwa kongo gendaga mu gitondo ukirirwayo urahiga si ugeragayo ukikibura bike ni ugushaka ibiryo by'abana ari byo wasize uhinze so ni ukujya mu mirima aho mwase muhinze mugasarura tuzanaho uturyo two kurya hanyuma musanga byo mwahinze bikiri mu murima cyangwa iyo mugezeyo ko ngaho ni ahantu hatwarwa n'abasirikare ba emuventura babafata bate babitwaraho bate nta kibazo cyabo
ntabwo nta muntu wahohotera oya
iyo twambutse hariya hirya nta kibazo kibaga gihari uragenda ugakora ibyo urakora basi ukabona ukagaruka bakagusurisha ugasura twufite two ari utugori ari iki nuko ukabona ukagiye ukatujana nta hohoterwa ribaho ku baturage ntaryo gihe nabona nje ku baturage hanyuma none ko abantu babwiye abantu ngo nibatahe basubire mu mago yabo mwe kubera iki mutarafatiwe umwanzuro wo gutaha igitumaga tudataha ngo dutahe tuje mu rugo dutaje nk'imirundi nk'ibiri cyangwa itatu turi gutaha tugataha twamara gutaha amasasu tukatuvugiraho kamara kutuvugiraho tukongera tugambira ibitu tukiruka inshuro itatu zose mugenda mugaruka eh none ubu bari gutumbirana nibyo bitumaga tugira ubwoba bwo gutaha kugira ngo gatongera kutuvugiraho akagira n'umuntu wahutara muri iyo ntambara ubu ngubu aba leta bari bari ngaho bitaga bari, bari ku kiraro abandi bari mu kabindi burikumva aho ngaho amasasu go gabagara uba kubisa ibisasu twamenye ngo biragwa hehe bamwe muri izi mpunzi bimukiye mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande kandi bakomeza gukurikirana uko bimeze mu gihugu cyabo baza kugenzura imitungo yabo hanyuma bagasubira i Nyakabande uyu we ategereje amafaranga y'amezi atatu yari yarishyuye inzu ku ruhande rwa Uganda gushyira nuko akabona gutaha atanze amezi atatu warakodesheje muri banki ndabona usigaye izoshinga izajya imitwaro irindwi irindwi muzipfa ubusa umunsi wa none tugize amahoro icyo dukeneye ni uwadutegeka twe tukagira iki amahoro ariko ntabwo wumva hari amahoro mu gihe abasirikare ba emuventura bo babarinda igihe hakiri ibisasu hakiri urusasu rw'ibija n'uruza abantu bagifite ubwoba burya nta mahoro aba ahari kandi ikindi tugomba kuba twanahunguka ariko dufite ikibazo nk'ubu tugezeyo kari nta rwariro rihari uwarwara yavurirwa he abantu abasaho barahunze barahunze nta bavuzi bahari nta posite de sante ihari
ku ruhande rwa kongo ibendera rya guverinoma ya kongo rimanitse hejuru y'inyubako nshya leta ya kongo yubakiraga serivisi za gasutamo n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kandi abasirikare ba M23 bambaye neza baba bareba uburyo abasivili bakomeza kwinjira no gusohoka Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru ya kino gitondo urwaruka rw'abanyarwanda baba mu mahanga diaspora mu gifaransa ruvuga ko ubusabane no kumva akababaro k'uwundi ari ipfundo ry'amahoro ku wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye bamwe mu rwaruka rw'abanyarwanda bahuriye i bruxelles ku mugwa mukuru w'ibirigi abandi ku buhinga bwa none bungurana inama ku co bise iragi ry'urukundo basigiwe n'umuririmbyi nyakwigendera kizito mihigo mugenzi wacu venuste nshimiyimana yaganiriye na babiri mu bitabiriye imihango yo guhimbaza isabukuru ry'amavuko y'umuhisi mihigo muri bo harimwo mireille kagabo na fidel kabera duhere kuri wowe mireille kagabo niki cyagaragaje ko muri abahamya b'urukundo mu muhango wabereye i buruseli
murakoze venisite kuri icyo kibazo kuba abahamya b'urukundo ni ibintu turi kwiga dushaka kugera ikirenge cya kizito mihigo tukaba twarahuye abenshi bavuye mu mijyi itandukanye ndetse bamwe muri twe twari tuvuye ku mugabane utari uw'uburayi abenshi tukaba twari twarahujwe mu by'ukuri no kubura iyo nshuti yacu kizito mihigo uwo munsi waranzwe gusa n'indirimbo ze ndetse no kuvuga ku butumwa yari yarasigiye abandi bavandimwe twari turi kumwe bo muri KMP Belgique tukaba twari ndetse tunari kumwe na bamwe mu bo yagiye asigira ubundi butumwa nk'abantu bo muri jambo ndetse na René Claudel Mugenzi bose bagiye batuganirira kuri iyo nshuti bikaba byari ibintu byiza cyane kuko uwo munsi wari umeze nk'uwo twari twarifuje kuba twabamo turi kumva indirimbo za kizito mihigo gusa bazidushyiriye ku mpapuro turi kumva amagambo ndetse tuyaririmba byasaga nk'igitangaza byaradushimishije cyane fideli kabera kuba umuhamya w'urukundo nkawe urebye inzira wanyuzemo ukiri mutoya na n'ubu ntabwo urakura cyari muto ubona urubyiruko rw'abanyarwanda rwumva rute umurage mwitirira kizito wo kuba abahamya b'urukundo mu rwanda rw'ejo urubyiruko rw'abanyarwanda ruratanga icyizere kuko urebye nk'abo twari turi kumwe ejo uwabashije kuvuga wese afite ikintu uburyo bwe ku buryo bwe ku giti cye avuga yamenyemo kizito abenshi mu rubyiruko abakiri bato cyane ntabwo bamumenyeye mu bihangano bye ariko hari n'ababanye nawe hari abo bafatanyije hari n'abatubwiraga rwose ati iyi ndirimbo yayihimbye ari mu bihe ibi n'ibi buri wese afite uburyo yatangagamo ubutumwa bwe ukumva ubutumwa bwa kizito bwamukoze ku mutima ariko buri wese yagera aho yavuze ati ubwo twagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo ukumva rwose buri wese abivuze ni akantu kagiye gacengera mu mutima noneho twari twanahereye no mu misa mu masengesho tuvuga tuti rwose n'imana kuko yarayikoreye yari umuyoboke yahimbye indirimbo zayo yatanze ubuhamya bwinshi nayo twumve kandi yumve n'ubwo butumwa bwe ikomeje gufasha urubyiruko cyane cyane kubera yuko nirwo ejo hazaza ariko habaye n'umwanya wo gusengera n'abayobozi no gusengera n'ababyeyi n'abakuze kugira ngo bose bajye muri uwo murongo buri wese mu buryo bwe abashishijwe tubashe kwinjira muri ubwo butumwa bwa kizito ku giti cyanjye rero nkaba navuga ngo icyizere kirahari ndebye uko urubyiruko rubyitwaramo kandi nawe uhari ndizera ko imana yarangije kumwakira kubera yuko mu bemera twemera ko umuntu yavuye mu buzima bw'iyisi agira ubundi buzima ajyamo nizera ko nawe mu masengesho yacu atuvuganira akavuga ati rwose buriya butumwa buzakomeze bugere hose niyo mpamvu rwose nk'uko mire yabivuze n'abantu twari kumwe bo muri KMP Belgique bemeye gukomeza gutwara ubwo butumwa bwe n'abandi bavuze bati tuzabibashyigikiramo rwose ukumva icyizere kirahari mireye kagabo nkurangirizeho abenshi mu mu bagize umubare w'abanyarwanda benshi ni urubyiruko bangana nawe ubona ari uruhe ruhare muzagira mu kubaka u rwanda rutazongera kugira amateka nk'ayo rwanyuzemo nk'urubyiruko nshimishwa cyane no kubona yuko abo tungana nubwo rimwe na rimwe icyasha kijya kijya ku bantu bose ahubwo nkabona ko urungano rwacu rwagiye eh, rusa nk'urwigishwa ibintu bidahari bikaba binshimisha cyane kubona umuntu twanganyaga imyaka yaravuze ku bwiyunge nge nibaza ko ari bwa bwiyunge nyabwo bwa bwiyunge twa twaganiriyeho cyane kuri uwo munsi tuvuga ko ubwiyunge ari ukwiyunga n'umuntu ubwe ku giti cye bikaba binshimisha cyane kuba nari kumwe n'abantu batandukanye twumva ibintu kimwe twumva yuko ah, mu- mu- mu gihe tugezemo ari igihe cyo kugira ngo twese dusigasire ubumwe nyakuri bw'abanyarwanda tureba kuri abo bantu baba bara- barahise twumva yuko kugira ngo twebwe tugire amahoro icyo kintu cyo kubabarira atari uwa- uwa- uwagize ababyeyi cyangwa abavandimwe gusa bazize jenoside ahubwo n'ibindi bitiswe jenoside bose twese tukabirebera hamwe tukabona yuko mu mitima yacu kugira ngo dukire tugomba kubabarira noneho na jisitisi ikazaza ariko twabanje gukira ibikomere murakoze mireye kagabo ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye ijwi ry'amerika kimwe nawe fidele kabera mukomere mukomere venise murakoze namwe kuri ubu butumire murakoze
ndi igikanu cy'imbaga umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutigisha rwakamanzi ndi nkwe y'amashyengo bwahore
mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi cy'imena
ijwi ry'amerika ni umwanya w'imikino na siporo duhera mu gihugu cy'u Burundi aho umugwi wa Brothers Team ari bufise ikibanza ca mbere vy'imfata kibanza mu ihiganwa rya handball i Bujumbura nyuma y'inkino zine mu mupira w'amaguru naho mu kurondera imigwi izitabira inkino za Afurika zihuza abakinyi bakina hagati mu bihugu iwabo kan mu mpfunyapfunyo uburundi bwatsinze Djibouti ibitsindo bibiri kuri kimwe izi nkuru zose turazibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda urwo rukino rwahuje uburundi na jibuti rwabereye ku kibuga cya benjamin mukapa i dar es salaam muri tanzania ruri mu rukurikirane rw'inkino zo kurondera imigwi nserukirabihugu izitabira inkino za afurika zihuza abakinnyi basanzwe bakinira mu bihugu iwabo ihiganwa rizobera muri algeria mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu uburundi nibwo bwatanguye kuronka igitsindo cyabonetse ku munota wa mirongo ibiri gitsinzwe na akbar muderi jibuti irakigombora ku munota wa mirongo itatu na gatatu iyo migwi ija kuruhuka inganya kimwe ku kindi urasenga cedric dani niwe yahaye burundi intsinzi ku munota wa mirongo irindwi n'umunani uwo mukinnyi yatsinze ico gitsindo amenyesha ko ari iteka kuri we kandi ko gifise akamaro kanini mu rugamba barimwo numvise nezerewe cyane kuko cyari igitsindo turi ko turarondera kugira ngo turabe ko twotsinda twobarusha tukagira ibitsindo bibiri rero kuba imana yanshoboje kuba nagitsinze numvise ngewe cyane kuko navuga ati uko bigenda kose iyi ni maci ya mbere ariko ni maci dutegerezwa gutsinda kugira ngo turonke avantaje no kuri maci ikurikira jimi ndayizeye amenyereza uwo mugwi w'uburundi amenyesha ko bashima kubona baratsinze ibibaha icizere kinini co kuzobandanya amahiganwa kubona dutsinze iyi maci ya mbere ni ibintu byiza kuri twebwe mwabonye yuko yari maci itoroshe jibuti n'umugwi ubona ko bateye imbere nari nabivuze kuva imbere yuko umupira wa jibuti tuzi w'ubu atari cyo kimwe n'uwa kera mwabonye ko rwari urukino rutoroshe barakina umupira mwiza igikuru ni ugushima kubona turonse intsinzi y'uno munsi jimi ndayizeye amenyesha ko hari ivyo bagiye gukosora kugira bashike ku ihangiro ryabo hariho guhagarara nabi cyane cyane muri defense nko muri sifa de reparation mwabonye yuko nk'igitsindo cya mbere badutsinze cya jibuti harimo guhagarara nabi kw'abakinnyi mwabonye n'ikindi dushitse no kuri atake hariho ukuntu dutakaza umupira hariho precipitation bigaca bituma dutakaza umupira twamaze gushyira kuri atake nibyo tugiye gukorera ko muri iyi minsi itatu dushigaje urukino rwo gusubiriza ruzobera aho nyine muri tanzania itariki mirongo ibiri n'icyenda uburundi rwahagabira kuko ari bwakiriye urukino rwa mbere igihe bwotsindwa igitsindo kimwe gusa mu rukino rwo gusubiriza buzaba busezeye ayo mahiganwa uheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane muri afurika y'epfo rikaba ari naryo rimwe gusa bumaze kwitabira iryo higanwa mu mupira w'amaguru kandi mu kurindira ko ihiganwa ry'uburundi ritangura igenekerezo rya cumi na kabiri z'ukwezi kuza imigwi ibandanya gukina inkino za kivandimwe olympic star y'umuyinga yatsinze top junior mu kayanza ibitsindo bitatu kuri kimwe interstar nayo yo mu gisagara cya bujumbura itsinda musongati y'igitega igitsindo kimwe ku busa mu ihiganwa naryo rya handball bujumbura ku ndwi ya kane muzinga yatsinze galaxy ibitsindo mirongo itatu na bitandatu kuri mirongo ibiri na bitanu rukinzo itsinda intwari ibitsindo mirongo itatu na bitandatu kuri mirongo itatu na bitanu nayo brothers team yatsinze sos ibitsindo mirongo ibiri n'icyenda kuri mirongo ibiri na kimwe uwo mugwi wa brothers team niwo uri mu kibanza cya mbere vy'imfatakibanza desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana reka ukoregwe mu ngata na mugenzi wacu jean claude munyandinda agiye kutubwira yagezeho mu gisata ca sport mu rwanda mu mukino wa tennis de table abantu benshi bakunze kwita ping pong ejo bundi kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru habaye irushanwa ryitiriwe ambasaderi w'ubushinwa mu rwanda muri iri rushanwa ryabereye mu nzu y'imikino iri mu cyanya cyahariwe inganda imasoro abakinnyi bari bagabanyije mu byiciro bitandukanye ari byo abakinnyi bakuru abakinnyi batarengeje imyaka cumi n'umunani abatarengeje imyaka cumi n'ibiri abakinnyi bafite ubumuga ndetse n'abakinnyi bakanyujijeho mu guhemba bahize abandi ababaye aba mbere mu cyiciro cy'abakuru baha amafaranga ibihumbi ijana y'amanyarwanda abaje ku isonga mu bakinnyi batarengeje imyaka cumi n'umunani abafite ubumuga n'abakanyujijeho bahembwa ibihumbi mirongo inani naho aba mbere mu bana batarengeje imyaka cumi n'ibiri bahabwa ibihumbi mirongo ine umuyobozi wungirije mu ishyirahamwe ry'umukino wa tennis de table mu rwanda inoki bahati avuga ko ambasade y'ubushinwa mu rwanda yabateye inkunga ingana n'amafaranga miliyoni icumi y'amanyarwanda kugira ngo bashobore gutegura iri rushanwa rya chinese ambassadors cup uh, iri rushanwa twitiriye uh, chinese ambassadors cup ni irushanwa twateguye kuva mu kwezi kwa gatandatu icya mbere kwari ukugira ngo dutegure inyandiko n'amafaranga cyangwa kwita budget kugira ngo eh, tubone ubufasha tubigeza ku bashinwa dusanzwe tunakorana muri iki gikorwa baduha amafaranga ayo mafaranga twari twasabye dushingiye cyane cyane ku byo dushaka harimo guhemba abakinnyi no gufasha ku bijyanye na logistique twari twasabye ko baduha miliyoni icumi ayo mafaranga ni nako twayabonye eh, nyuma yaho rero twihutira kureba ibyatuma imikino tuyigeraho inoki bahati asobanura ko intego nyamukuru y'irushanwa kwari ugushimangira ubucuti n'ubusabane mu bakinnyi ba ping pong twaratumiye mu bo twatumiye harimo abakinnyi bo mu gihugu hagati ndetse n'abakinnyi bo mu karere ariko nk'uko isura y'umukino cyangwa se y'irushanwa iteye ni umukino navuga wa gishuti hagati yacu nk'abakinnyi bo mu gihugu guhuriza hamwe amaclubs ndetse no guhuriza hamwe abakinnyi bo mu karere kuko natwe dusanzwe twitabira indi mikino yo mu karere tunyarukiye mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu habaye inama y'inteko rusange isanzwe y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa mu myanzuro yafatiwe muri iyo nteko abanyamuryango bemeje ko umwaka utaha hazatangira shampiyona y'icyiciro cya gatatu muri iyi nama kandi bamwe mu bari bayitabiriye basabye ko umunyamabanga mukuru wa ferwafa ari muhire yirukanwa ku mirimo ye kubera ko aherutse gukora amakosa yo gusinyana amasezerano n'ikigo masita gicuruza ibikoresho bya siporo kandi atari abifitiye uburenganzira kuri iyi ngingo perezida wa ferwafa olivier nizeyimana yavuze ko hakwiye kubaho kwihangana ngo kubera ko iki kibazo cya ari muhire iki kirimo gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera dusoreze mu mukino w'intoki wa handball aho u rwanda rugiye kwakira irushanwa rya afurika ry'amakipe y'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka cumi n'umunani n'abatarengeje imyaka makumyabiri muri tombora yabereye muri cote d'ivoire mu mpera z'icyumweru gishize hamenyekanye uko amatsinda azaba ameze muri iyi mikino izabera muri beka arena i remera mu kwezi gutaha kwa munani mu cyiciro cy'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri amakipe icyenda niyo azaseruka akaba agabanyije mu matsinda abiri mu itsinda rya mbere harimo u rwanda angola tunisia maroke na repubulika centrafurika itsinda rya kabiri rigizwe na misiri algeria libya na congo brazaville mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka cumi n'umunani naho harimo ibihugu icyenda bigabanyije mu matsinda abiri mu itsinda rya mbere dusangamo congo brazaville libya maroke na uganda hanyuma mu itsinda rya kabiri hakabamo u rwanda misiri madagasikari algeria n'uburundi yari claude munyandinda i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo mwakoze kudutega abiri kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe yakoze diodone cubahiro yegeranije amajwi n'ibiganiro vyacu vyose vya kino gitondo ahaje diane ninahazwe turaza kuba turi kumwe muri muri isanga y'uno munsi igihe c'isaha cumi aho nza kuba ndi kumwe n'umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i burundi agaton gwasa aza kwishura ku bibazo bitandukanye twamuteguriye mu bigezweho muri politika y'u Burundi turasubira rero igihe cy'isaha cumi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda